Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM ijana kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi niyadirwe mbasuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na Daniel Ngabo nanje ndabahaye ikaze mu biganiro byacu n'amakuru yo kuri iyi saha mu Burundi ishyaka CNL rikomeje gushinja leta n'ishyaka riri ku butegetsi kubahohotera
hariho n'utuntu tugenda twigisha amahoteli yafise batanga demirasi y'uko umuntu atemeye kuja mu muganga kanaka ko akwiye kuyisaba uwo ni agatorwa sa uyobora ishyaka CNL icyakora ibyo avuga siko abandi babibona muri leta ni ukuri abarongoye imigambwe mumenye yuko abanywanyi banyu ataraberanda kubavugira ngo ntibakojeje kunuku nuku baba dusanga twihenge uwo nawe ni Kariniya Mbarushimana akaba guverineri w'intara ya Karusi
abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara mu itangazo ku rubuga Twitter bavuze ko batanga ibitero bigenewe gushiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko mu Burundi igihugu ca Zimbabwe catangaje umunsi mushasha w'akaruhuko ugenewe kwiyamiriza ibihano Amerika yafatiye ico gihugu uwo munsi wiswe Anti Sanctions Day uzohimbazwa ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi Jimmy Carter yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yajanywe mu bitaro inyuma y'uko aguye imuhiriwe ku munsi wa mbere mw'ijoro mu gisagara ca Plains muri leta ya Georgia izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu
amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi fida urakoze edi duhereye ku nkuru yerekeye Burundi aho hafi y'isaha cumi zo mu ijoro uno munsi wa kabiri abanyagihugu bo mu bice vyo muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi babonye abantu batari bake bitwaje ibigwanisho bikomeye muri ivyo bice bariko bagana mu ishamba ryo mu kibira hafi ya komine Musigati muri iyo ntara ya Bubanza babonye abo bantu bajijwe bavuga ko bari benshi kandi bafise ibigwanisho bikomeye cyane iyi nkuru turayigaruka minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau yatorewe indi manda y'imyaka ine yo kuyobora igihugu ariko abura ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ishyaka rye ry'abaliberali ryegukanye imyanya ijana na mirongo itanu n'irindwi ku myanya mirongo itatu magana atatu na mirongo itatu n'umunani mu nteko bari bakeneye nibura imyanya ijana na mirongo irindwi kugira ngo bagire ubwiganze ishyaka ry'abakonservateri bakomeye ku bya kera riyobowe na Andrew Shia ryegukanye imyanya ijana na makumyabiri n'umwe biravugwa ko Trudeau ashobora gufatanya n'ishyaka rya NDP ryabonye imyanya makumyabiri n'ine kugira ngo babone ubwiganze mu nteko ishinga amategeko Trudeau w'imyaka mirongo ine n'irindwi agiye yagiye ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ise umubyara Pierre Elliot Trudeau nawe yigeze kuba minisitiri w'intebe wa Canada
naho muri zimbabwe icyo gihugu cyatangaje umunsi mushasha w'akaruhuko ugenewe kwiyamiriza ibihano amerika yagifatiye umunsi wiswe anti sanctions day uzohimbazwa ku itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kw'icumi abategetsi batari bake ba zimbabwe harimwo perezida emerson mnangagwa bamaze imyaka barafatiwe ibihano na Amerika kubera ivyaha bagirijwe vyo kuba baryoje agateka ka muntu mu bihe vy'amatora yaranzwe n'ubwicanyi hamwe n'ifatwa ry'amatongo yari mu minwe y'abazungu Perezida Mnangagwa mu ntango yari yasabye abanyazimbabwe guhagarika kwidogera ibihano igihugu cabo cafatiwe na Amerika yamara mu nyuma yaho yakoresheje ivyo bihano mu ntumbero yo kurondera gushigikirwa n'abanyagihugu yavuze ko ivyo bihano vyagize uruhara ku isenyuka ry'ubutunzi bw'igihugu ivyo inyuma y'uko abanyazimbabwe batakaje icizere ko azoshobora kunagura ubutunzi Minisitiri w'intebe w'ubwongereza Boris Johnson yatanze integuza ku badepite ko nibaramuka batemeje ingengabihe yo gukura yo gukura ubwongereza mu muryango w'uburayi azahamagaza amatora kuri uyu wa kabiri nibwo abadepite bari butore kwemeza cyangwa kwanga amasezerano mashya minisitiri w'intebe yumvikanyeho n'ibihugu byo mu muryango w'uburayi Jeremy Corbyn uyobora ishyaka ry'abakozi ritavuga rumwe na leta yavuze ko ibyo minisitiri w'intebe ashaka gukora babifata nko gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko iyi ni indi mbogamizi minisitiri w'intebe boris johnson ahuye nayo mu kugerageza gukura ubwongereza mu muryango w'uburayi
radiyo ijwi rya amerika washington dc amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya arabandanya jimmy carrey yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yajanywe mu bitaro inyuma y'uko aguye muhiriwe ku munsi wa mbere mu ijoro mu gisagara cya plains muri leta ya georgia ikigo ayoboye Carl Center cyatangaje ko Jimmy Carr afise imyaka mirongo icenda n'itanu muri iki gihe yakiwe mu bitaro vyitwa uh, Fobi Saint Medical Center mu gisagara kiri hafi yaho ca Americus muri leta ya Georgia kugira asuzumwe yongera avugwe ikigo uh, Carl Center catangaje kandi ko Carl uh, yiteze kuja kuruhukira imuhiriwe bubaye bugira kabiri Carl agwa muri uku kwezi bugira gatatu mbuye vyavuba Jimmy Carrey arusha imyaka abandi bahoze ari abakuru b'ibihugu mu gihe baba bakiri bazima yabaye perezida wa Amerika mu kingo kimwe kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe Carrey n'umutambukanyi wiwe Rosaline bamaze imyaka irenga mirongo irindwi n'itatu bubakanye Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC abategetsi mu gihugu ca Burkina Faso bavuga ko ibitero vyabaye mu minsi mike irangiye vyahitanye abasivile cumi n'icenda mu mihana yahitwa Zura mu buraruko bw'igihugu aho indagondwa z'abayisilamu ziriko zigarurira ibice bitari bike abantu bitwaje ibigwanisho bateye imihana ya Zura mu ntara ya Bam mw'ijoro ryo ku munsi w'Imana ryashiriye ku munsi wa mbere igitero cakozwe ku bantu bari bagiye ku maziko mu mihana yahitwa Bulga mu ntara ya San, San Matenga cahitanye abantu batanu ikindi gitero mu ntara yitwa Lorum cyahitanye abantu batandatu abategetsi ba Burkina Faso batangaza kandi ko abasirikare bane n'umupolisi bishwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye mu bitero bibiri vyakozwe mu buraruko bw'igihugu urubibe hagati ya Burkina Faso n'igihugu ca Mali rutera rurangwa n'umutekano muke mu gihe intagondwa z'abayisilamu zinjira muri Burkina Faso zivuye muri Mali Burkina Faso cahoze ari igihugu kirangwa n'amahoro
tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi umutwe w'inyeshyamba wa redi tabara wigambye ko ari wo wagabye ibitero mu ntara ya bubanza ababibonye bavuga ko izo nyeshyamba zarimo zigerageza kwinjira mu ishyamba kimeza rya kibira fidel ndiyongabo adufitiye inkuru irambuye nivyo edi hafi y'isaha cumi zo mw'ijoro uno munsi kwa kabiri abanyagihugu bo mu bice vyo muri komine gihanga mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi babonye abantu batari bake bitwaje ibigwanisho bikomeye muri ivyo bice bavuga ko abantu bariko bagana mu ishyamba rya kibira hafi ya komine musigati mu ntara ya bubanza ababonye abo bantu babajijwe bavuze ko bari benshi kandi bafise ibigwanisho bikomeye abanyagihugu baba muri komine musigati bamenyesha ko abo bantu bababwiye ko baje eh, kugarukira igihugu abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko bazotegerezwa kuva mu bice barimo kubera ingwano ishobora kwaduka umwanya uwo ari wo wose basaba ko umutekano wabo wubahirizwa bariko baca muri komine mpanda abantu bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu mirongo ibiri harimwo umukuru w'umutumba wa mitakataka muri zone ya randa abo bantu bari banyurujwe barekuwe ku mutumba wa ruziba muri zone ya dondi isoko ry'amakuru uh, dufise rivuga ko imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD abasirikare n'abapolisi bakikuje umugwa mukuru wa commune Musigati bavuga ko bariko bitegurira igikorwa cyo kuzimanganya abo bantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri commune Musigati abanyagihugu batanguye guhunga ibice vya commune Musigati aho abo bantu bitwaje ibigwanisho baciye abajejwe intwaro mu ntara bubanza n'intego zijeje umutekano barahumuriza abanyagihugu basaba abanyagihugu kubamenyesha ku gihe abantu bose bikeka muri ico gihe abarwanyi b'umugwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara mu itangazo ku rubuga Twitter bavuze ku munsi wa mbere itariki mirongo ibiri n'imwe y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda itariki yo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itandatu irangiye intwari ya demokarasi igandaguwe batanguye ibitero bigenewe gushyiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko mu burundi bibutsa ko urugamba rwabo rwerekeye demokarasi rukenewe cyane muri iki gihe mu gihugu abo bagwanyi batangaza ko batanye mu mitwe n'abasirikare ba perezida Petero Nkurunziza bamenyesha ko Burundi budatekanye nk'uko leta ihari mu Burundi bivuga muri ico gihe mu butumwa ku rubuga Twitter leta y'u Burundi yatangaje ko igisirikare cy'u Burundi catujije umurwi w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bari bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo mu bucagucagu imenyesha ko abicanyi cumi na bane bishwe ingo cumi n'imwe zirafatwa leta y'uburundi ivuga ko uwo mugwi w'abo bicanyi bari bafise imigambi yo gusubira kugira ubwicanyi nk'ubwo bakoze iruhagarika ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa bihumbi bibiri na cumi n'umunani urakoze fidel niyo ngabo ishyaka cnr ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi rikomeje gushinja bamwe mu bategetsi n'abayoboke b'ishyaka cnddfdd guhotera abayoboke ba CNL ndetse bakanabatoteza ibyo byavuzwe na bwana Agathon Rwasa uyobora ishyaka CNL ubwo yari mu nama Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yagiranye n'abayobozi b'amashyaka n'inkuru y'ijwi rya Amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo twayisomewe na mugenzi wacu Desire Atungimana uri Kigali mu Rwanda
umukuru umugambwe seneri umushingamateka agatungwasa ashima ko kuva mu kwezi kwa gatandatu uno mwaka inama nk'izo zitanguye hari intambwe mu bijanye n'icuka cya politike ku rubuga icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka anegura ibibera mu ntara ya bujumbura bijanye no gusambura ingoro z'umugambwe agatongwasa akavuga ko hari n'inzu y'umunywanyi w'umugambwe senere muri komine nyabiraba iheruka gusamburwa hanyuma icyo ndashaka gusaba cyane cyane ku ntara ya bujumbura ibintu bikorerwayo ni ukuri intwaro nigerageze ibihagurukire amapemanase yarabomowe ya senderi inshuro nyinshi mugabo ubu hageze aho kubomora inzu z'abantu babamo ibyo byarabaye hirya y'ejo ubuserukira senderi kuri nyabiraba inzu yiwe yarabomowe kandi si kuvuga ngo arabikora ntibamenyekana ntibazwi hariho n'utubuye tugenda twigisha amawodiyo turayafise batanga demenasi y'uko umuntu atemeye kuja mu mugambwe kanaka ko agiye kwibonerako mu gihe iyo nyubakwa y'umunywanyi wa senere muri komine nyabiraba aho muri uwo mugambwe bavuga ko yasambuwe n'abasendedevded bo muri ako karere dedone bizimana umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya bubanza arabihakana ashikiriza ko iyo nyubakwa yasambuwe n'imvura ivanze n'igihuhusi iyo nzu iyo kandi abayumvise twarayumvise yabaye mu nyabiraba mugabo sinibukiye itariki hariho imvura y'ibihuhusi mu makoroni atandukanye turafite amashuri amazu atari make y'abantu yabomotse nayo ni iyo nyubakwa ivugwa yaguhutse irabomoka muri ibyo biringo iguruwe n'umuyaga inzu yabomotse biturutse ku bihuhusi by'imvura nyinshi yaciye mu ntara yacu ibyihagarikwa by'abanywanyi b'umugambwe senere bagirizwa gutunga ibigwanisho indongozi y'uwo mugambwe ku rwego rw'igihugu yabigarutse ko muri iyo nama agatogwasa yagarutse ku cyo yitire mentanya yakorewe mu mpera z'indwi iheze uhagarariye umugambwe senere muri komine buhiga intara ya karusi baramujanye baramufunga baca bavuga ngo baca urubanza rw'ikibiriraho mugabo ubwo rubanza rw'ikibiriraho haba visto procedure koma eske ushobora urubanza ngo ni rusase abaza kwangiriza uwo muntu bari muri iyo seyanse deuxième visto procedure muri urwo rubanza hageze ko haba deliberasiyo loprokire yitwa yuko amuburanya ajya kugira deliberasiyo hamwe n'abamajisita twebwe mwene ibyo rero tubona yuko ari manipulasiyo iri desitine guhungabanya abantu b'infasopinoti kuko amatwi adusubira ni uko uwo muntu yari amobeteri afurika adiminisitateri uyu nawe akaba yarahirwa ko abwirizwa kugira icyo amukoreye buramatari w'intara ya karusi avuga ko ibyabaye ku burongoye umugambwe muri komine buhiga nawe nyene yabimenye mu cegeranyo yarungikiwe n'urongoye igipolisi nayo ku vyo indongozi ya senera ku rwego rw'igihugu ivuga ko yaciriwe urwango ndagonde kariniya mbarushimana avuga ko atarabwa n'iyo ngingo y'ubutungane ku mutumba wa kamahoro kuri uyu muntu atwara umugambwe senere nararose raporo ya komiseri provinsiyale aho yambwiye yuko basatse mu miryango irenga mirongo ibiri bagasanga ibigwanisho kuri uyu muntu jewe ntacyo nongerako kubera ko sinzeje umutekano hanyuma ku cavuze ca prokirere avuga yuko urubanza rwaciwe nabi nyakubahwa mukuru w'umugambwe senere kumbure arabifitiye ibyemezo kuko naje ngaha sinzeje ubutungane kandi igihe urubanza rucika siho nari ivyo kuvuga kandi ko ari montage umukuru w'umugambwe senere yoba bifitiye ibyemezo azoheza avyerekana mugabo ico twomenya coco novuga kandi twama tuvuga ni ukuri abarongoye imigambwe mumenye yuko abanywanyi banyu ataraberanda kubavugira ngo ntibakosheje uku n'uku n'uku tubaba dusanga twihenze kuvyagirishije umugambwe SNL umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu atanga ihumure Pascal Barandagiye akavuga ko ari kumwe n'indongozi z'uwo mugambwe agiye kwishikira ku rubuga kwirabira amaso mu yandi ukuri kuberego by'uwo mugambwe urongowe n'umushinga amateka gatongwasa mu ntumbero yo kubitorera umuti
arakoze Desire Hatungimana kuri iyo nkuru yateguwe n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika twa- yadusomeye tubibutse ko kenshi na kenshi tuzadusomerwa aya makuru kuko mu Burundi abanyamakuru bacu badukoreraga batemewe kuhakorera
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radiyo yanyu
urukiko rwa gisirikare ruri i nyarugenge mu mujyi wa kigali rwasoje kuburanisha ku ngingo yo gufungwa cyangwa gufungura by'agateganyo abantu makumyabiri na batanu baregwa kuba mu mutwe w'igisirikare cya p5 abaregwa bose barasaba gufungurwa by'agateganyo bakaburana bari hanze ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa
ayo majwi y'imodoka na moto bya gisirikare bigenda bikura mu nzira ibindi binyabiziga ngo imodoka zitwara abafungwa baregwa kuba mu gisirikare cy'umutwe wa P5 uhuriweho n'amashyaka atanu na RNC irimo zitambuka amaze kumenyerwa muri iyi minsi abantu makumyabiri na batanu baburana ku munsi wa nyuma w'iburanisha ry'abaregwa ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo nanone bongeye kubazana mu modoka ebyiri za gisirikare ku rukiko umutekano wari wakajijwe mu buryo bugaragarira amaso mu myanzuro ya nyuma ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bane bari basigaye bose nabo basabye gufungurwa by'agateganyo bakaburana bidegembya uhereye kuri retired major habibu mudasiru umucamanza ukuriye inteko iburanisha yamusabye gutanga icyifuzo cye uyu wari wicaye ukuguru yakugeretse ku mufariso kubera ukuguru kurwaye yabwiye liyetona koroneli shahere madudu ukuriye iburanisha ko akeneye kuburana yidegembya yavuze ko byamufasha cyane ashingiye no ku kuba arwaye ngo byamubera umwanya mwiza wo kujya kwivuza majoro mudasiru nk'uko yabwiye umucamanza kandi binagaragara ukuguru kuzengurutswe n'ibipfuko ahora mu mbago kandi ukurwaye ntikubasha gukandagira haba kumusohora mu modoka kuyimwinjizamo yewe kumugeza no kumuvana mu rukiko hari aho bisaba kumuterura birashoboka ko uyu wahoze mu ngabo z'u Rwanda igufa ry'ukuguru kwe ryaba ryarangiritse ikindi yabwiye urukiko nuko afite aho abarizwa hazwi kandi ko uko agaragara badashobora gutoroka ubutabera Maître Paola umurisi umwunganira mu mategeko yibukije ko Majoro Mudasiru na bagenzi be makumyabiri na bane bareganwa bafatiwe ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko kugeza ubu nta bubasha bafite bwo gusubirayo Maître umurisi yabwiye urukiko ko uregwa yafashije inzego z'ubutabera mu byo bamubajije byose yibukije ko ihame ari uko uregwa yaburana adafunzwe bityo ko bamurekura kuko ngo nta n'iperereza yabangamira ku byaha aregwa undi murundi jean de dieu ndirahira nawe yumvikanye mu rukiko asaba ubuhungiro leta y'u rwanda maze akaburana yidegembya wiyongereye ku bandi barundi batatu nabo baburanye basaba ubuhungiro leta y'u rwanda ndetse no kuburana bidegembya baranga ko igihe basubiriye i burundi abavugaho kubohereza mu mitwe baregwamo bashobora kubavutsa ubuzima umunyayuganda desiderio fred nawe yasabye kuburana adafunzwe metre rwagasore ubunganira mu mategeko nawe ashingiye ku ngingo z'amategeko yabasabye gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze yavuze ko mu nyungu z'ubutabera baburana bidegembya yavuze ko gufata icyemezo cyo kubafungura by'agateganyo byatuma n'abakiri mu mashyamba bigobotora imigambi mibi yo guhungabanya umutekano w'u rwanda kuri uyu munyamategeko kurekura by'agateganyo abo yunganira bakaburana bari hanze byahinyuza ibikunze kuvuga ko kugera mu rwanda ari ugufungwa no kwicwa gusa metere rwagasore asanga nyuma yo kubafungura ubutegetsi bwabashyira mu bigo bibafasha gusubira mu buzima busanzwe yibukije ko bamwe mu baregwa n'abo yunganira barimo batazi gusoma no kwandika bityo ko abanyamahanga basaba ubuhungiro binabaye ngombwa babashyira mu nkambi nk'impunzi yabwiye urukiko ko ruramutse rugize ibyo rubategeka kubahiriza babyubahiriza bari hanze bakabikora nta mananiza abo yunganira avuga ko ari ubwa mbere bakurikiranyweho mu butabera bityo ko batanatoroka ni nacyo kimwe kuri bwana Diogene Bihoyiki we na Maître Salim Nshuti umwunganira basabye ko yafungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze cyane ko na bimwe mu byaha ubutabera bumukurikiranyeho abyemera uko ari makumyabiri na batanu ubutabera bw'u Rwanda burabarega ibyaha bine buvuga ko biri mu mugambi wo kugira naho ubutegetsi buriho mu Rwanda uryo ni kwinjira mu mutwe w'ingabo zitemewe n'amategeko ubugambanyi ku cyaha cyo kugira naho ubutegetsi buriho kugirana umubano na leta z'amahanga hagamijwe gushoza intambara no kurema umutwe w'abagizi ba nabi barangajwe imbere n'uwari majoro mu ngabo z'u Rwanda Rwanda Habibu Mudasiru wasezerewe mu mwaka wa 2013 mu minsi yashize hari amafoto yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Majoro Mudasiru ko yarasiwe mu mirwano yashyamiranyije ingabo za FARDC n'imitwe yitwaje intwaro ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko abaregwa bageze mu Rwanda ku bufatanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gusa nta munsi n'isaha buvuga bwabakiriye mu bihe bitandukanye hakunze kuvuga ko hari abarwanyi ba General Faustin Kayumba Nyamwasa baba bitoreza muri Kivu y'Epfo ariko uyu wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo mu gisirikare cy'u Rwanda akaza guhungira muri Afurika y'Epfo ahakana ibi birego aba baregwa mu rukiko ku munsi wa mbere bakigezwa imbere y'ubucamanza ubuvugizi bw'ihuriro nyarwanda RNC bwatsembeye ijwi rya Amerika ko ntaho ububazi buvuga ko ari ibirego bwite by'ibiremekanyo hatagize igihinduka ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi kwa cumi umucamanza liyetona koroneli Charles Madudu nibwo azatangaza icyemezo gifunga cyangwa gifungura by'agateganyo abaregwa ehe bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali Gwerejo mu Burusiya mu mujyi wa Sochi azateranira inama igamije guteza imbere ubukungu hagati ya Afurika n'Uburusiya. Ku wa kane hazaba indi nama izahuza abakuru b'ibihugu bya Afurika na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya. Mbese izo nama zigamije iki? Ibisobanuro tubihabwe na Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu biro byacu i Londres mu Bwongereza.
Uburusiya bumaze imyaka bugaragara cyane muri Afurika duhere ku biri hafi bwemeye ko abarusiya bari mu ndege y'ubwoko bwa Antonov karindwi kabiri iheruka kugirira impanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo havuzwe kandi abarusiya baguye mu mirwano ibera muri Libya kandi uburusiya bukomeje gusinya n'amasezerano n'ibihugu bya Afurika kandi ntibukangwa gushora imari muri iki cyumweru uh, Perezida Putin azongera kubigaragaza yakira abakuru b'ibihugu bya Afurika mu nama y'iminsi ibiri ikaba ari nayo ya mbere ihuriwemo n'abategetsi ba Afurika benshi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe igihe leta zunze ubumwe z'abasoviyeti zarindimukaga abategetsi b'uburusiya barifuza kwerekana ko igihugu cyabo gifite ingufu umuvugizi wa perezida Putin Dmitry Peskov yabwiye abanyamakuru mu cyumweru gishize ko uburusiya bufite byinshi bwaha Afurika igihe impande zombi zibifitemo inyungu twibukiranye leta zunze ubumwe z'abasoviyeti zari zifitanye umubano mwiza na Afurika zashyigikiye abaharaniraga ubwigenge muri Angola muri Mozambique muri Guinea Bissau ndetse n'ahandi zari mu ntambara yo muri Ogaden muri Ethiopia zari muri Congo ariko nk'uko umushakashatsi Paul Stronsky abivuga igihe ubumwe bw'izo leta z'Uburusiya bwarindimukaga n'ubufatanye bwa Afurika bwahise buhagarara mwibuke ko muri icyo gihe abategetsi benshi ba Afurika bigaga mu Burusiya ariko magingo aya hari abaperezida batatu gusa bize mu Burusiya abategetsi bangora igihugu Burusiya bwashuyemo imari nyinshi mu bucukuzi bwa diama ndetse n'aba Ethiopia bazaba bari kumwe n'abandi banyapolitiki ibihumbi icumi hamwe n'abashoramari baturuka mu bihugu mirongo itatu na bitanu bazahurira mu mujyi wa Sochi hazaba hari kandi n'intumwa zaturutse muri Nigeria aho Uburusiya bwashuye imari muri peteroli ndetse no muri gazi ndetse n'abazaturuka muri Ghana abo bose ni inshuti nshya uburusiya bwashatse vuba reka turebe noneho uko ubucuruzi bwifashe nk'uko bitangazwa na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'uburusiya ubucuruzi n'ibihugu bya afurika bwiyongereyeho inshuro magana atatu na mirongo itanu ku ijana uburusiya burizera ko iyi nama ya soci izatuma bushobora kugurisha intwaro nyinshi kandi ibihugu bya afurika bikagura inganda zitanga amashanyarazi yo mu bwoko bwa nucleaire uburusiya burifuza kongera umusaruro buvana muri afurika magingo aya uhagaze ku kayabo ka miliyari makumyabiri z'amadolari buri mwaka mu gihe abafaransa bakurayo miliyari mirongo ine naho abashinwa bakahavana miliyari magana abiri buri mwaka mu gihe ubucuruzi hagati y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi na afurika ah, burengeje miliyari magana atatu z'amadolari buri mwaka none se uburusiya buzungukira he icyo navuga ni uko iyi nama ibaye mu gihe ubukungu bw'uburusiya bwifashe nabi kubera ibihano bwafatiwe n'uburayi ndetse n'ibiciro bya peteroli byaguye ikigaragara ni uko uburusiya bufitanye imigenderanire myiza na afurika kandi burifuza kwibanda cyane mu kubahiriza umutekano no gucuruza intwaro dore uko bimeze mu myaka itanu ishize uburusiya bwashoboye gusinyana amasezerano makumyabiri n'atatu yo kubahiriza umutekano n'ibihugu bya afurika kandi nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'ubushakashatsi sipuri uburusiya nibwo bugurisha intwaro nyinshi muri afurika umwanditsi edward lucas yavuze ko abanyabugeni b'abarusiya bafasha za leta zo muri afurika kwiba amatora gukwiza amatwara fifitse ibyo bamwe bita propagande no kwinjira muri za mudasobwa z'abandi eh, ndetse no kohereza abacanshuro bacunga umutekano urugero mu cyumweru gishize muri gine harashwe impirimbanyi za demokarasi icyenda zigaragambyaga mu gihe intumwa z'abarusiya zifasha perezida fakunde eh, guhindura itegeko nshinga ngo yongere yiyamamaze ku nshuro ya gatatu kandi yemerewe gusa ebyiri uburusiya rero bufite inyungu muri gine buhakura kimwe cya gatatu cya bokisite bukeneye kimwe n'ubushinwa uburusiya ntabwo busaba uwo bufashije kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikigo wagner group gifite icyicaro mu burusiya kimaze kohereza ingabo zarwanye muri siriya no muri ukraine muri central africa kandi burkina faso chad mali mauritania na niger nabyo bitegereje ko uburusiya bubifasha guhashya abarwanya ubutegetsi bwabyo icyo narangirizaho ni uko ibihugu by'uburayi ndetse na amerika bifite ubwoba ko uburusiya nibumara kwigarurira ibihugu byinshi bya afurika bushobora kuzajya bubikoresha mu kubushyigikira mu matora abera muri loni ndetse no mu yindi miryango mpuzamahanga
arakoze venuste nshimiyimana inshuti mu duteze amatwi mu kanya turaba tugeze ku musozi w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba ariko mbere y'uko dutandukanaho ah, reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejeho fidel urakoze eh, abagwanyi b'umugwi urwanya ubutegetsi bw'u Burundi tabara mu itangazo bashize ku rubuga Twitter bavuze ko eh, bagiye batanguye ibitero bigenewe gushiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko mu Burundi muri icyo gihe mu butumwa ku rubuga Twitter leta y'u Burundi yatangaje ko igisirikare cy'u Burundi catujije umugwi w'abagwanyi bitwaje ibigwanisho bari bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo mu bucabucagu minisitiri w'intebe wa canada justin trudeau yatorewe indi manda y'imyaka ine yo kuyobora igihugu ariko abura ubwiganze mu nteko ishinga amategeko ishyaka rye ry'abaliberali ryegukanye imyanya ijana na mirongo itanu n'irindwi ku myanya magana atatu na mirongo itatu n'umunani mu nteko bari bakeneye nibura imyanya ijana na mirongo irindwi kugira ngo bagire ubwiganze naho igihugu cya zimbabwe cyatangaje umunsi mushasha w'akaruhuko ugenewe kwiyamiriza ibihano amerika yafatiye icyo gihugu uwo munsi wiswe anti sanctions day uzohimbazwa ku itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kw'icumi minisitiri w'intebe w'ubwongereza boris johnson yatanze integuza ku badepite ko nibaramuka batemeje ingengabihe ye yo gukora yo gukura ubwongereza mu muryango w'uburayi azahamagaza amatora kuri uyu wa kabiri nibwo abadepite bari butore kwemeza cyangwa kwanga amasezerano mashya minisitiri w'intebe yumvikanyeho n'ibihugu byo mu muryango w'uburayi jimmy carroll yahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yajanywe mu bitaro nyuma y'uko aguye imuhiriwe ku munsi wa mbere mu ijoro mu gisagara cya plains muri leta ya georgia ikigo eh, Carter Center cyatangaje ko Jimmy Carter afite imyaka mirongo icyenda n'itanu muri iki gihe yakiwe mu bitaro byitwa Fobi Sumter Medical Center mu gisagara kiri hafi muri leta ya Georgia nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri Peter Hanley wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Lemas Kalala wegeranyije aya makuru na Etienne Karekezi wari uyihagarariye muri studio mwari kumwe nanjye Edi Rwema na Fidel Niyongabo mugira ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika